muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanye ndabaramukije cyane murakomeye radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze rero mu kiganiro cyanyu murisanga ku wa mbere ushize twaganiriye n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe bo mu rwanda haragirimana karaveri bukeye yatwandikiye watsapu ati mwiriwe voa turabashimira umwanya mwaduhaye tubwira abakunzi ba voa iby'ishyirahamwe ryacu icyo kiganiro cyatumye isi yose itumenya ubundi twita ubundi kwitaba abantu benshi ubu nako mumbabarire ati ubu ndi kwitaba abantu benshi bishimiye ikiganiro twaratereranywe n'isi yose ariko mwebwe mutumye tugarura akuka murakoze uwo rero ni haragirimana karaveri uyobora umuryango witwa opromamere ni ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bo mu mutwe bo mu rwanda inshuti banywanyi b'ijwi ry'amerika rero mu izina rye mureke mbashimire cyane mukomereze aho ngaho mukomeze mutere intege aba bavandimwe uyu munsi kandi nanone munyemerere turebere hamwe ikibazo nk'iki ikibazo cy'abana n'urubyiruko bafite ubumuga bwo mu mutwe ineza kabaya ni umuryango utegamiye kuri leta ubitaho bakorera muri ngororero umurenge wa kabaya intara y'uburengerazuba mu rwanda babitaho bate nibyo dufashwamo n'umuhuzabikorwa w'umuryango ineza kabaya makuta antoinette mureke mpite mubazanira antoinette uraho neza urakomeye
uraho neza tomasi ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye umwanya uhaye abanywanyi b'ijwi ry'amerika kugira ngo muganire kuri aka kazi k'ingirakamaro gakomeye mukora mu magambo make ya nk'iriburiro umuryango ineza kabaya ni muryango ki watangiye ryari
murakoze bwana tomasi kamirindi natwe tubanje kubashimira uburyo ni ukuri mwakiye icyifuzo cyacu turabashimiye cyane na gurupe muri kumwe imana ibaha umugisha twese twese nk'abitsamuye di
murakoze umuryango y'ineza kabaya ni umuryango watangiye muri bibiri na gatanu utangira ari ishyirahamwe ritoya ry'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe ariko uko byagendaga byegera imbere byavuye ku ishyirahamwe noneho biba ikintu kinini navuga ngo ni itsinda rigari tuza kugiramo amatsinda y'ababyeyi bavuye mu mirenge itandukanye ndetse na rya tsinda ryari ryatangiye ari nk'umuryango bitewe n'uko nkange kugira ngo ibe ineza akabaye iryo jambo y'ineza wumva aho ryavuye rero maze gushaka namaze imyaka myinshi ntabyaye nkajya nifuza kuraguza umugabo wanjye aranyangira nifuza kuva mu rugo ngo ncike umugabo aranga nkabona ari keya nyitayeho ariko nkumva mfite ipfunwe ry'uko nta mwana mfite ubwo rero kwa nari ndi mu gaturika byageze nka ndajya gushinga ngahamagara bikira mariya mu by'ukuri ishapuri niherereye nkavuga uti mana uzampinda ivemo cyangwa se nubona itavuyemo ngo babe babonye ko natwite byibuze uzampa umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe icyo gihe babitaga ngo ni ibimara amagambo y'ubumuga ntabwo yari yakaje kuko numvaga mbabaye ubwo byaje kurangira twajya mu isoko nkabona abana bafite ubumuga bwo mu mutwe nyine babaga ahantu buno hari gare ya kabaya bameze nabi batagira kivurira baharara hari ibintu bimeze nka sitasiyo ya esanse barya ibintu bibi birangiza nkiza kuganira n'umugabo wanjye ndamubwira uti ngewe nubwo ufite abana ariko numva nshaka kubyara kandi ntibyashobotse none ndakubwira tujye kuraguza ukanga ngo ntigisenge nabwiye na mama yaranze none uzamfashe dufasha ntabwo byamugoye yanywaga n'akayoga kitwa pirimusi abana tumaze kubageza mu rugo ahitamo kukavaho amaze kukavaho aramfasha abana rero baza mu rugo ubwo kwari ukugira ngo ubwo kwari ugira ngo amafaranga yagendaga kuri ako kabyeri noneho muyazigame yite kuri abo bana
yego yari ari kumfasha kuko iwe yabonaga mfite ikibazo aravuga uti akomeje kunywa ibyo dushaka kugeraho gufasha abana ngo bahindure imibereho n'ubuzima ntabwo byashoboka ubwo rero afata uwo mwanzuro abana ariko bamaze kugera mu rugo n'ubundi ntabwo nagize amahoro abaturanyi barasakuje n'abayobozi bamwe bo mu nzego z'ibanze yari amaserire uti ngiye kuzana korera na macinya mu mudugudu yari iri nyumba kumi kubera abo bana ariko umugabo ntiyabigenderaho amagambo yabaye menshi ariko ntabigenderaho ubwo rero igihe cyarageze imana yumva gusenga kwanjye ntiyama yandangijemo ntiyama na wa mwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ngiye kubyara nyuma y'imyaka itanu mbona mbyaye abana badafite ikibazo noneho muri bibiri na gatanu ubwo niho twafashe gahunda tubonye ko abana bacu nta kibazo umugabo nanjye turavuga uti reka dushake n'abandi badufasha twite ko bari abana kuko igihe nabifuzaga yo mbabyara ntari kubitaho none ubwo bari ababa bari kubunga barara aho babonye ni ukuvuga ko nta muntu ubaha agaciro nta keya ubwo rero twahisemo dufata icyo cyemezo abana babiri nari mfite mu rugo babe bariyongeye babaye cumi na batanu akarere kari aka gaseke komine gaseke ndayibwira ikibazo burugumesitiri aramfasha duhaho gukorera burugumesitiri bivuyeho turishaka ukuntu natwe twishakamo ubushobozi kuko twari tumaze kuba abanyamuryango benshi na handicapera ziraduhugura bivuye ku mudamu bita mukamwezi leonsi adukorera ubuvugizi ndetse hajyaho n'impuzamashyirahamwe y'abana bafite ubumuga y'imiryango y'abana bafite ubumuga yitwa kolekitife tubakunde duhita tunaba umunyamuryango ubwo turahugurwa uburyo tugomba kubitaho noneho bitari famiye hafi mu nzu ahubwo bigiye mu bijyanye n'uburezi yego ubwo umuryango uba urakuze turahugurwa none se abo bana ni kwa antoinette abo bana se ko bari bamaze kuba benshi ubwo mwari mugishobora kuba mwese hamwe mu rugo cyangwa mwatangiye gutekereza kwagura urugo
tumaze kubona ko twabyaye abana nta kibazo twatekereje kwagura noneho kuko na ba bandi twari dufite twari tubonye nabo barahinduye imibereho n'abantu batakemera ko ari ba bandi babonaga ku muhanda bararaga munsi ya purizo yakabaye ahantu babaga nyine kuri sitasiyo ubwo rero turagura iba asosiyasiyo nyine ibona kuvuka ari asosiyasiyo muri bibiri na gatanu bigera igihe dushaka icyangombwa cya rgb bigera igihe dusaba ko byaba ishuri muri bibiri n'umunani akarere ka ngororero karabyemera burugumesitiri wari uhari meya ariko abarimu n'abandi bantu bakumva ko umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe kwigana n'abandi urabona bagira isazi bimwira imyitwarire kwinyaraho bumva ko bazanduza abandi bo bavuga ko ari amadayimoni harimo n'abarwaraga ibiciro bakavuga ngo ni ibisazi ubwo birangira umudiregiteri wari uhari abyemeye witwa muhizi Emmanuel avuye kuri icyo kigo bahinduye sisiteme mu myigire uwari uje arabirwanya ubwo biba ngombwa ko tujya apari dukora nka ineza noneho ineza akabaya ubwo rero ngubu- ni ishuri ry'abana bafite ubumuga ntabwo ari ishuri rya leta risanzwe twavuga ko ari umuryango wita ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe yego none se ubwo ngubwo ko bakaba bi- bakorerwa akabaya niko ko bisaba se ubumenyi n'ubushobozi ndetse ndavuga mu mikorere itari nk'i- nk'iyo tumenyereye mu- ku bandi bana abarimu babo mubahugura gute
Eh, abarimu icya mbere ngewe nyi- mbijyamo nari ndi mwarimu wa primaire Eh.
nari nanditse muri kongo icyo bita pedagogie generale Ah, nabyo byabaga birimo muri congo ubwo byageze aho ndeka ubwarimu bwa leta mu mpemba njya muri bya bindi kuko nibyo numvaga bimfitiye akamaro bitewe n'uko nabyifuzaga mhm, noneho handicap internationale na wa muryango collectif tubakunde bagiye bahugura abarimu bacu uburyo bwo kwita ku bana mu mikino n'uburyo bwo kubitaho mu buzima busanzwe ubwo nyuma tumaze kubona ko bamaze kubona ubu- ubumenyi bw'ibanze twaje gushaka umuterankunga bita renani parakina eh, baza kuduhugura Ni iyo mu noneho Budage.
abarimu yego abadage ah, tuza kugirana poroje baduhugurira abarimu ku bijyanye n'uburezi mhm, ndetse tunabashimira cyane na nibo batwubakiye ishuri harimo umudamu witwa muteteri esperance wadufashije gukora ubuvugizi kugira ngo noneho tubone n'inyubako nubwo ari ntoya ariko ibyumba bitatu batwubakiye byavuye ku buvugizi bwa muteteri esperance mhm.
na nibo banaduhugura rero kugira ngo abarimu bacu bite kuri abo bana bafite ubumenyi bukwiye antoinette mbere y'uko tuganira n'abandi banywanyi b'ijwi rya amerika kuko barategereje batangiye guhamagara reka mbanze nkubaze aka kabazo none se abo bana uvuze yuko abambere mwabatoraguye hariya ku isoko mu ku- yego, mu isoko ku gasozi mbese mu magambo make yego yego ntabwo muzi ababyeyi babo
ababyeyi babo bari bahari ariko icyo gihe hari imyumvire Mm.
yo kumva ko umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ntacyo amaze nta n'icyo yageraho Kuvuga ngo bagombaga kumukorera buri kintu cyose bakumva ko ari umutwaro kuri bo Mhm, iyo rero yabaga adashoboye kwicara mu rugo ari kubunga ntabwo bamwitagaho ariko ababyeyi babo bari bahari kandi ubu ngubu nyuma y'uko ubuzima bwahindutse basubiye mu miryango yabo babaye abana beza barakuze ba- turabacutsa mhm,
Eh, tugenda ducyutsa umwaka ku wundi uko bagenda bahindura ya myitwarire n'imibereho mhm.
Mm, murakoze iyi ni radiyo iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na mukuta antoinette ni umuhuzabikorwa w'umuryango ineza kabaya wita ku bana n'urubyiruko bafite ubumuga bwo mu mutwe kuri telefone nk'uko nari maze kubivuga mu kanya kuri telefone dufite hermene gilde na pacifique pacifique abe yihanganye noneho rero tubanzirize kuri hermene gilde hermene gilde we
Ah, uri uwo mucankuzo mu burundu uraho urakomeye eh, turashima n'ukuri turakomeye amagi namwe aho ku ijwi rya amerika natwe turakomeye kandi turakwishimiye cyane ufite Eh.
icyiyumviro cyangwa se ikibazo wabaza mu kuta antoinette
ise icyiyumviro igitekerezo yego
rero nohanura abo bafata nabi abo bana n'ubumuga ubwo ari bwo bwose Mm, kubireka kuko nabo nyine ntiba bamugaye kuko babishatse yego
kandi abarundi nibo bakunda kuvuga ngo umuntu ngo akiri ku isi ntawuhakana ubumuga abuhakana iyo apfuye Mhm.
Mwe-
hermenegile urakoze cyane ah,
ndagushimiye
eh, murakoze ye umunsi mwiza eh, murakoze ah iki cya amerika no mu munsi mwiza yego noneho duhamagare na pacifique kugira ngo umutumirwa aze kugira icyo avuga kuri bombi icyarimwe pacifique
yese urakomeye
ni amahoro ni amahoro wowe uri he pacifique
mwaka musamuyeli umwaka mushya muhere twese
duherukana kera cyane muri bibiri na cumi n'icyenda yego
Ah, so, ni byiza cyane bwira umutumirwa aho uri
umutumirwa bwanjye ndi i kigali mu rwanda ndi mu karere ka gasabo ye komeza rero Eh, ni- nda- ndabyishimiye cyane hariya hariya kabaya ni ahantu nzi ni ahantu nzi cyane uretse ntara ukaba n'akarere ka ngororero kose ndakazi warahabaye se
ni mu rugo hariya rwose hariya ni hariya ni ku ivuko noneho mukuta uramuzi
mu guta muzi muzi muri bibiri na bibiri bibiri na gatandatu bibiri na karindwi Eh, kuko nabaye hariya ku- ni- ni- nije kuribuka ibuka akabaye arahazi okay
Mm.
nuko nuko gusha ku ngingo rero ubwo mumenyanye
Eh, yes ni byiza cyane na- ndanamu- ndanabyishimiye cyane numvise ukuntu nanabonye nabonye n'izina ukuntu ukuntu izina izina rye- ry'umuryango ukuntu yitwa ryitwa ineza kabaya Mm, ni neza rwose ineza bafite intego nziza kandi bafite umugambi mwiza mhm.
Bema birababaje cyane henshi henshi na henshi mu gihugu nangwa uretse no muri afurika no mu no ku no- no- no mu- no ku yindi migabane iyo umuntu abyaye umwana akabona umwana agize uburwayi bwo mu mutwe akabona umwana agize uru- u- indwara ituma ata- mbese atisanzura cyane mu mu muryango bituma aba nk'igicibwa yego ariko bo ba- bafashe bafashe iya mbere yo kumva ko uwo muntu ari umuntu kuba bafite ubumuntu rero bwo ku- bwo- bwo kumva ko umuntu naho yaba arwaye afite uburwayi bwo mu mutwe ko ya- yagira icyo yivanaho akagira ku cyo ageraho mfatira urugero ku mwana umaze iminsi igera kuri ine cyangwa iminsi itatu asohoye indirimbo bamwita niyo bosco yego
afite indwara yo kuta- afite ubumuga bwo kutabona aha vurema umuntu uwo ari we wese uko yaba afite ubumuga ubwo ari bwo bwose ntabwo bimu- bimuca kuba umuntu Ni- ni- nicyo abantu benshi cyane bagomba kubanza bakamenya kuko ushobora kumubyara ukamubyara afite ubwo bumuga bwo mu mutwe ega kuba adafite mudahuje ibitekerezo ntabwo wakumva ko hariho ukundi kuntu utamugarura nk'undi muntu usanzwe Eh, mbona abantu benshi cyane rero ariko ariko basigaye barabaye sinzi ubwo ngubwo rero ineza rwose akeneye akeneye imbaraga akeneye abandi bantu bamuri inyuma bamuba hafi Pacifique.
bakajya bamufasha karame reka ngufatire aho ngaho ufite akazi
Nge- ngewe rwose akazi kanjye mfite sina- si- si- si- si- sinabura kukavanga n'akandi I- ibyo ari byose hari udufaranga winjiza hari amafaranga winjiza none wabatera inkunga gute ko ari wowe uzanye icyo gitekerezo kandi icyo gitekerezo ni cyiza
kubatera inkunga ngewe rwose inkunga n'ubu ngubu nimero yanjye i- i- ironeya ntabwo mvuze ngo nakunga kumutera inkunga inkunga ngewe ubwanjye inkunga nzitanga bishoboka kuko n'ubundi nanjye hari foundation ifite yitwa natwe turabona foundation nkeneye nanjye abafatanyabikorwa nawe akeneye abafatanyabikorwa ariko kuba i- a- a- ndi umwe nda- naza n'abandi bakaza n'abandi bakaza tukajya dushyira hamwe uko mbonye icyo mbonye n'undi akazana icyo afite ndahamya ko muri miliyoni cumi n'ebyiri mu gihugu Z'Abanyarwanda.
zirimo ha- umwe agiye yivanaho ijana ijana ijana bafasha abantu benshi nibyo iyo fondasiyo yawe uyikora iki
ni iyo ku- ni iyo ku- ni iyo kureba ku ku- ku ba- ku bakore- ku bana bato bakoreshwa imirimo ivunanye yo kureba ku bana bo ku muhanda mu mujyi wa kigali ho ni ibintu tujya dukora cyane U- ni- ni ni mu mu rwego rwo kugira ngo tuvane abantu aba- abantu ku abantu ku ibarabara ye ndumva mufite intangiriro imwe na ineza akabayaho nabo niko batangiye nimba wari wakurikiye
Eh, ngewe m- muziho kera a- uretse ko atabasha kunyibuka kuko hariya nara- na- narahakuriye naranahakoreye nkorera muri egitrogaze najyaga nkunda kubona abana hara ku muhanda ku kabaya ari aha- ari ahantu hafi n'isoko hafi na mote aho hepfo ku kibuga cy'umupira a- ahantu bakundaga kuba bari bari kunywa ama esanse n'amakore benshi cyane twajyaga tubafata tukaba- tu- tuka- tukaba- tukanabajyana no mu mago iwabo baratorotse ugasanga umwana yavuye mu rugo iwabo Ah, batazi ngo ari hehe uka- tukamufata tukamubaza ngo si iwanyu niyo akaturangira tukamutegera ama- tukamutegera tukamuhana tike twamugeza n'iwabo tukamusigira amafaranga yo kuba yak- yakoresha mu buzima busanzwe ye Mm.
nuko pacifique we urakoze cyane
ni sawa sawa rwose umutumirwa a- akomeze yank- a- agi- a- akomeze igitekerezo cyiwe n'imbaraga ziwe zi- imbaraga ziwe hari abandi bagomba kumufasha nabo natwe turahari tuzajya dufatanya Reka- ahubwo ngewe nkeneye ku- ku- ku- kubona kontakite ye yego tukazahura, ndaza kuko kuzibaha muri- mwembi ndaza kuzibaha mwembi Mm.
mbe- mbemereye kubabera umuhuza nimero ya pacifique Mm.
ndaza kuyoherereza mukuta na na nimero ya mukuta ndaza kuyohereza pacifique murabye mwe mwembi Ye rwose nge rwose
ye nuko nuko pacifique urakoze
sawa sawa murakoze umwaka mushya mwiza twese nk'abitsamuye antoinette
karame umwanya ni uwawe rero ku byo hermene gilde na pacifique bavuze
murakoze rana tomasi ariko mbere y'uko dukomeza reka nibutse bwana erimajiride ntabwo bavuga ko ari abana bagendana ubumuga ahubwo ni abana bafite ubumuga Eh, Ah, noneho kuri izina rya makuta ntabwo ari maku- mukuta ni makuta Eh, ushobora no makuta.
kurivuga no mu giswahili makuta byaterwa nawe aha.
murakoze ye nuko nuko Um, ndagushimiye
yego nshimiye rero cyane byimazeyo abavandimwe erimajide na pacifique ku bitekerezo byiza batanze mu by'ukuri duhere no kuri erimajide imyumvire y'ababyeyi benshi usibye buno twagize umugisha leta y'u rwanda ibishyiramo imbaraga Mm, ariko nk'aho dutuye muri ngororero kuko dukorera mu turere tubiri ni nyabihu na ngororero ni ahantu h'icyaro ni hafi ya gishwati usanga abantu bafite imyumvire ko umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ari umwana wavuye ku myuka mibi kwa satani ku madayimoni kuko mbere bavugaga ko bakundaga guterekera umuntu akishyiramo nk'ibyo ariko nyamara ntabwo ari byo nk'uko yabivuze ubumuga bureba buri wese nanjye ungana gutya ndi kubivuga nshobora kugira n'impanuka nkagira ubumuga bwo mu mutwe burenze na bwa babandi mfite mm, ubwo rero nanjye na nashyigikira igitekerezo cye n'icyifuzo cye nkangurira ababyeyi bari kutwumva n'abantu bose bari kutwumva ko umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe nawe ari umwana w'agaciro kandi ko atabihamagaye ahubwo ko bakwiriye kumwitaho aho kumusuzugura ngo bajye bamuhisha kuko hari abakibahisha hari n'abandi babiriza ku muryango hari n'ababazirika kuko dufite nk'abana baza mu kigo wamuha n'ibiryo aho kugira ngo arire ku isahani agasuka hasi akajyana umunwa hasi bigaragaza ko iwabo yariraga hehe hasi mm, Eh, twasaba rero ababyeyi kugira ngo n'uwaba azi umwana aho ari agihishwe bamukangurire bamwumvishe ko bitari byo kandi ko umwana nawe akeneye kujya ahagaragara mhm.
tugiye ku cya pacifique ni byiza cyane kuribuka ndahazi kuko nanjye nigishije hafi ya ibuka ni ku ishuri rya groupe scolaire kabaya Mhm.
ibyo avuze ni byo n'abo bana twabatoraguye nyine mu nzira kuko nabonaga ari bo baruhije bari abakobwa bigeraho dufata abahungu na n'uyu munsi kuri makumyabiri nenye nzabatirisha abana batatu kwa padiri muri paruwase tutari Eh, ni twamenye paruwasi aho gatolika?
bavuye. paruwase ya kabaya iya katolika
eh, ya katolike ntituzi Aha.
amazina yabo twarayahimbye ntituzi iwabo twashyize amatangazo mu turere mu jafu ku mbuga za sosho media za zaki turababura ariko turavuga uti ubwo bakuriye iwacu nta mpamvu reka nabo tubagire abakirisitu kuko bakunda gusenga none Eh, dufatiye kuri abo bana mwa- mwayobewe iwabo ubu ngubu Mm.
ubu ngubu se ni mwebwe mwitwa ababyeyi babo ubutegetsi Ah, twitwa burabizi ababyeyi babo ariko mu cyiciro ino tugira ibyiciro by'ubudehe turi Yego.
responsable nka makuta n'umuryango wanjye w'abo bana Ah.
ariko ntabwo twabibarujeho ngo babe abana bacu nyirizina Eh, Eh, babahaye icyiciro cyabo natwe baduha icyiciro cyacu aha.
Eh, bo bamaze igihe kingana iki aho ngaho mu kigo ineza Ah.
kabaya uwa mbere ba mbere baje muri bibiri na cumi na kane uwa nyuma yahageze muri bibiri na cumi na gatanu bari mu kihe kigero cy'imyaka
Ah, bo barakuze tu- tugereranya ni imyaka twapfuye kubahereza Mm.
dutekereza ko bari hagati y'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'irindwi umwe ni umuhungu abandi babiri ni abakobwa kandi bose kubera ko barwara n'igicuri kubera ko mm, usanga ubuzima butameze neza nta n'uwemera no kuvuga ati wenda njyewe nakwemera ko ndi nyina cyangwa ko ndi se cyangwa ko muzi ubwo rero babaye abacu nabo bakaba batazi aho bakomoka ntabwo bahazi ntiwanamubaza n'uwo bakina ngo ngo bakinaga cyangwa mama we cyangwa akubwire ngo yaturutse aha akarere kabazanye karadufashije dushaka aho baturutse akarere karahashaka karahabura ubwo rero duhitamo kubagumana ariko ni akarere kabatuzaniye Mm.
Eh, turabashimira rero ibyo bitekerezo ni byiza no gukoranira hamwe ni byiza ni ukuri ubuvugizi kuri pacifique kuri erimajide namwe natwe twese tukajya tugenda twunganirana ni byiza kugira ngo duharanire ko afurika yacu nayo ibibazo bibonekamo byagabanyuka eh, by'umwihariko kwita ku bantu bafite ubumuga kuko akenshi ntibagira kivurira murakoze yego ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga umushyitsi ni makuta antoinette ni umuhuzabikorwa w'umuryango ineza akabaya wita ku bana n'urubyiruko bafite ubumuga bwo mu mutwe kuri telefone dufite Thierry na rugamba duhere kuri Thierry rugamba we ube wi- wihanganye turakugarukaho Thierry
yego amahoro neza tomasi eh, ni amahoro uherereye he Thierry
ni bujumbura mu burundi yego nuko
yego ndagomba ubwa mbere nshime cyane nshime ijwi rya amerika burya mu buryo tubayeho kuri ino si yacu na cyane cyane muri east africa hariho ikintu dukunze kwiyobagiza kuko iyo umuntu amaze kubaho akipfa ikiremwa seporuta akadefoye bafite mugabo ikintu cya mbere kandi gihesha icubahiro kigahesha iteka izina ry'imana kuko turimo mu ishusho yayo ni uko turi abantu rero uwo muntu naho yoremwa akaba afise akantu mu mutwe katameze neza ntiyarakwiye gukumirwa birateye isoni kandi biteye agahinda kubona umubyeyi ashika akavuga ati jyewe ujya mwana ati narataye narataye umwanya ngo ndabyara uryumvire iyo umubyeyi amaze kuvuga gutyo mbega birababaje kuko uwo mu- uwo mwana umaze kumubona ari ngaho kuko ndakunze kubona hano mu gisagara cya bujumbura hariho abantu usanga mu ibarabara asigaye agenda akagenda nyine ubona ko ari umuntu atakigira ubwenge namba muga kuba umuntu atafise ubwo bwenge ukanamu kuko uwo ntaba agishoboye kuvuga niyo yava niyo yamuka muga ugaca usanga umubyeyi kubera yabonye atashoboye atashoboye kugira agaca amuterera mu ibarabara nagomba mbere njyewe bwa mbere nkengurukire abantu bariko barakora ibikorwa nk'ibi byo kuyumvira ko aba bantu bashobora kubagarukira ko mugabo nkababaza mbega bino bibazo bi- bi- mu bisanzwe umuntu nk'uyu n'umuntu aba agoye kugera bo bo babi- babikora gute babikora gute kugira ngo uyu muntu adashoboye kumenya neza iyo azana n'iyo yamuka bashobore kuvuga bati uyu muntu turamufashe turamurenasharije ukavuga ko ni umuntu aba agoye kugera hanyuma y'ibyo rero nagomba ntera akamu abategetsi nagomba ntera akamu abategetsi buriya iyo ibintu nk'ibi biriko biraba hakwiye kubaho utwigoro tw'amareta nibyo si si segiteri purive mugabo hariho utwigoro twa leta ikavuga ati basi dufavorize amashyirahamwe ariko arakora ibintu nk'ibi cyangwa dushyireho utuntu mugabo tuborohereza kugira ngo bashobore gukora ibintu nk'ibi byo kugarukira ku bantu ubona basa n'abatabayeho kandi bariho kuko burya naho iyo bafite ikibazo cyo mu mutwe arakeneye kurya arakeneye kwambara arakeneye ibindi byose bijya umuntu aba akeneye rero hashobore kubaho amashyirahamwe banashaka shira inisiyative ya leta ashigikirwa ayo mashyirahamwe hama tubone ko ibibazo umugani w'umuntu ariko aravuga ibibazo mwe n'ibi dushobora kubitorera inyishu margareke abantu nk'aba baba bameze nk'uruhinja ruyoye rutya umwana akivuka niwe utamenya ko arira ngo afise ikibazo iki canke ikindi mugabo tubone ko basi natwe dushoboye kubwira ico dukoze murakoze cane tomasi Thierry ndagushimiye cyane nawe
yego
Antoinette aba wihanganye tubanze duhamagare na rugamba nta kibazo murakoze yewe urakoze rwose rugamba we rugamba ndabumva neza urakomeye muraho neza cyane yego woherereye he rugamba murereye muri kigali kanombe ye nuko nuko Eh, gusha ku ngingo rero
eh, icyo nshaka kuvugaho ni uko umuntu agomba kumenya ko umuntu wese ufite ibitekerezo bitagendanye n'iby'abantu bariho benshi muri sosiyete akenshi na kenshi dukunda kuvuga ko arwaye mu mutwe cyangwa se afite a- afite uburwayi bwo mu mutwe Mhm.
ariko mu by'ukuri abo bantu ntabwo dukwiye kubatererana twagakwiye kumva ko umuntu wese niba unabimubonye ibyo ibyo bintu ibyo bimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba arwaye twamuba hafi Eh, twamuba hafi ndetse wabona nta kivurira afite nta muntu wo kumwitaho nta umuntu wese akabigira akabigira ibye kugira ngo tubashe kuba twa- twa- twagera kure ndetse tugafasha afurika muri rusange mm, icyo nshaka kubaza umutumirwa rero yego ndashaka kumubaza ese ni iki bo bakora iyo baramutse bamenye nk'amakuru y'aho umuntu ameze gutyo cyangwa se ni abana cyane abana duhura nabo mu mihanda bafite ibyo bibazo barabuze barabuze kivurira ni iki bakora kugira ngo babashe kuba babafasha cyangwa se ni izindi nzira bacamo kugira ngo babafashe kugira ngo babashe kuba bavuzwa nta mbogamizi bahuye nazo Eh, nuko nuko rugambo we urakoze cyane murakoze cyane turabakunda cyane Eh, antoinette thierry Salame.
thierry yabajije ukuntu murera abo bana mu- mbese n'ukuntu mwita kuri abo ba- bantu bose mufite mu kigo ati kubera ko bameze nk'impinja hari um, um, usubiza umusubiza nanjye unyongereho akanjye abo bana biga bate mubona kubigisha bigorana
Eh, murakoze cyane duhereye ku kibazo cya keri mu by'ukuri nk'uko yabivuze abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bo barenze noneho n'uruhinja rero niko nabivuga Mhm.
kuko ubumuga bwo mu mutwe buri mu bika bine hari ubumuga bwo mu mutwe bworoheje buri mu- mu kigero runaka twavuga mu gifaransa modere Mhm.
hari uburi profond hari uburi severe ndumva n'ibyo bigero bitatu byibuze twaheraho Eh, abo bana rero kubera ko baba bari mu bika bitandukanye ubwenge bwabo nabwo buratandukanye urabyumva mhm.
icyo dukora rero muri ya mahugurwa twabonye ah, tumanza gukora ikintu bita identification iyo akigize amahirwe akazana n'umubyeyi atari uwo dutoraguye twarangiza tugakora icyo bita assessment tureba icyo ashoboye mbese n'icyo icyo gihe natwe- mubanza kumenya uwo ari we noneho mukamenya nu- n'ubwo bu- bumuga Niba afite tugiye gufata.
aho buri Mm.
aho- urugero rwabo Yego.
eh, rwabyo yego yego degere y'ubumuga Aha.
icyo gihe rero tumaze gukora iyo assessment idufasha kumenya umwana dufite noneho uwo ari we n'icyo tugiye kumufasha Mhm.
kubera ko haba harimo n'abana bafite ubumuga bukomatanije n'ubwo afite ubwo mu mutwe ageze Eh.
kutagira ubwenge bwuzuye kuko ikintu izina ubumuga bwo mu mutwe ni imigindire y'ubwonko Eh, none afite imigindire y'ubwonko afite ikibazo cyo kudashobora gufata intoki amaboko n'amaguru yarahinamiranye ashobora no kuba atanavuga biba ari ibintu byinshi ashobora kuba adashobora kwinyeganyeza wenda ngo yibirindure cyangwa se yigendeshe biba ari ibintu byinshi adashobora no kwiga- kwiyuhagira ubwe ku giti cye yego ubwo Aha.
rero tumaze kumenya uwo mwana tumaze no kumureba natwe muri ya timu ba bandi bahuguwe tugenda natwe duhugura abandi dukorana kuko ni abakorerabushake ntabwo baba ari abakozi bitewe n'ubwo nta mushahara uba urimo Mhm.
ubwo tugafashanya tukabashyira mu byiciro hakabaho icyiciro cya mbere kirita kuri ba bandi ni ukukina ni ukubagorora se ni ukubigisha gupfuna ni ukubigisha gukaraba ni ukubigisha kwiyitaho ibintu nk'ibyo Mhm.
ni ukuvuga ngo buri mwana aba afite ibye ubwo rero iyo tumaze kubashyira muri ibyo bika buri muntu uba uri aho ngaho umukorerabushake amenya ibyo agiye gukora kuko aba yarabihuguriwemo akamenya umwana agiye kwitaho uko ameze Aha.
tuba dufite rero intego buri munsi arakorerwa iki nimba ari uwo turarageraho no kugorora intoki kugira ngo wenda azafate cyangwa azahaguruke kumugendesha ubwo twiha intego y'igihembwe igihembwe iyo gishize ukabona nta cyahindutse urongera ugafata ugasubira muri ya mitegurire mu gifaransa niho byamfasha kuko nize muri france icyo- ikinyarwanda cyanjye ni gike Mhm.
ni icyo bita pla educative individuelle mbese ni gahunda yo kwigisha umuntu by'umwihariko we ku giti cye akaba afite Yego.
gahunda ye im- y'umwihariko yego aha yego murakoze cyane aha bashobora rero kuzihurira hari babiri cyangwa batatu ibintu nk'ibyo urabyumva Mm.
noneho icyo nicyo kidufasha kugira ngo tubiteho Ah, bitabujije ko hari umubona kuko benshi bamwe biyitumaho binyaraho kandi tugomba kubakura kuri icyo kintu buhoro buhoro Eh.
hari n'abo byanga kuvaho hari unuza umukorerabushake akubwira icyo ndetse nabishobora akagenda bikaba ngombwa ko uzashaka undi ariko buhoro buhoro bikanakorwa ku bushobozi bwacu Mhm.
wenda hano yavuze uti leta tutari twajya ku myigire hano wa- wambajije reka tujye no kuri leta yego njyewe nari nagize umugisha ah, ku karere kacu kuri guverinema ni ukuvuga ngo leta impa mu kwe- mu mwaka miliyoni ebyiri na magana atanu amafaranga ava muri komisiyo y'igihugu eh, ishinzwe abana Mhm.
ni leta y'u rwanda n'aya guverinema Eh.
noneho akarere ganyura ku karere ka ngororero akarere ka ngororero kakayaduha ayo niyo adufasha kubona cya gikoma cy'abana mu gitondo saa yine na ni na saa sita bakarya ndetse n'abo baba mu kigo buri munsi nabo bakarya nimugoroba noneho n'umukozi wo kubitaho kuko bo banahahora nka ba bandi batatu nakubwiye barahahora bo no mu kiruhuko tuba tugomba kumuherezamo amafaranga y'imirimo yakoze Eh, Eh, ubwo rero urumva nka leta ngewe hari icyo ikora n'akarere ka ngororero ubwako niko kampaye ikibanza nubatsemo ibyo byumba bitatu by'amashuri nkoreramo mm, urumva ngewe baragerageje ndanabashimira cyane akarere ka ngororero ndashimira leta y'u rwanda ku buryo ijya idufasha nta nubwo ari nanjye njyenyine hari n'abandi ntabwo biba bihagije ariko tubona ari intambwe ikomeye kugira ngo noneho leta imenye ko na wa mwana akeneye kwitabwaho mhm.
Eh, No.
ndumva nu- n'ibindi bihugu byo muri afurika uburundi n'abandi bagize uwo mutima wo kwita ku bantu bafite ubumuga baba ubwo mu mutwe baba ubw'ingingo ibyiciro ibyo ari byo byose ni ukuri afurika yacu nayo burya yagera igatera imbere Yego.
kuko no mu bihugu byo hanze bateye imbere kubera ko ntabwo bemera umwana ufite ubumuga ahandi hari ahantu wambwiye ngo ahandi leta yo isapotinga wa muryango ufite umwana ufite ubumuga itera inkunga Ariko umuryango kubera- yego
Eh, ariko Ah.
kubera ko mu rwanda tu- turi mu nzira y'amajyambere tubona n'ibyo bakoze turabibashimira noneho tugiye ku myigire abana bafite ubumuga nk'uko nakubwiye ngo ni mu byiciro Yego.
byihuta kuko nzi ko amasaha yacu ari make n'isaha imwe rukumbi nibyo Eh, Eh.
noneho kuko ba bana bafite ibyiciro tuvuga nk'andi bafite ubumuga bwo mu mutwe bworoheje Mhm.
hari ukuntu tubatoza igihe cy'imyaka ibiri akaba ashobora kujya mu ishuri kwigana n'abandi
Eh, hariya mu Akajya mu wa ishuri mbere.
m- m- mu ishuri risanzwe atari aho ngaho mu kigo Ndakomeye.
eh, agakurikira Mm.
gahunda NCD.
zisanzwe
ihingo pe yo Aha.
yamaze ya myaka ibiri iwacu turamukurikirana tukamwigisha uburyo agomba kwandika uburyo agomba kubara ku- utuntu twinshi ku buryo ajya muri inkiriziyo noneho ashobora kugera no muri siziyeme nk'ubu ndabafite bageze muri senkiyeme hari n'abageze muri katiriyeme mu wa kane mu wa gatanu ku gutyo buryo ubona nabo bagendana n'abandi Eh, Eh, ariko ba bandi bari muri severe na porofo abo bo tubagisha ibyo tugomba kubigisha tugakorana n'ababyeyi babo hafi iyo babafite noneho tukareba n'ibyo bakunda nimba ari ubworozi kuko abana nabo hari ibyo bishimira nubwo adahaguruka cyangwa nubwo yaba atavuga cyangwa nubwo yaba avuga ukabona akoze jesite y'ikintu yishimira jesite yishimira ku- ku- kujya kwa- ku- ku- kureba ihene kureba i- i- intama yishimira kureba inkoko ukabona yishimiye mbese guheka umwana ubwo rero tubigisha utuntu dutandukanye kugira ngo bajye badukora muri ya miryango yabo batashye noneho ababyeyi be kumubona nk'umuntu udafite icyo amazi ahubwo amubone nawe nk'umuntu ugira participation mu muryango ugize icyo akora ufite icyo akora ufite icyo amaze mbese yego Ah, yego No.
noneho kuri ba bandi bafite ubumuga bukomatanyije tugerageza no kubasha- kubakorera ubuvugizi mbere byarashobokaga Ah, tukabashakira amagare tukabashakira za imbago ah, tukabavuganira abakeneye za poroteze bakazibona bitewe n'umuntu wemeye kuduha utwo- ibyo bintu ariko buno kubera ko bisigaye binyura mu nama y'ibigo abantu bafite ubumuga ubu byabaye sharije yabo twebwe niyo tugiye ahantu baratubwira iti nimunyure ku- ku karere inama y'abantu bafite ubumuga ugasanga nabo byaje bibaye bike bagahitamo abashoboka abo bidashoboka nka babandi bo mu bigo iwacu ugasanga nta kintu babonye Mm.
ugasanga rero biratugoye ni uguheka ujyana kuri wese ni uguterura ugiye kwa muganga dore ko nta modoka tuba dufite yo kubadepurasa kandi tuba tugomba kubakorera buri kintu kugira ngo nabo bahabwe uburenganzira bwabo eh, sinzi nimba ngusubije ku bijyanye n'uburezi wabimbwiye reka mbanze nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika kandi ko tuganira na makuta antoinette umuhuzabikorwa w'umuryango ineza akabaya wita ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe nuko rugamba rero yari yabajije ati iyo mumenye amakuru y'umwana nk'uwo nguwo mubigenza gute munyura mu zihe nzira kugira ngo mumufashe
murakoze cyane wenda kubera ko n'igihe cyari gito sinabashije kubabwira ibikorwa dukora Mhm.
harimo n'icyo n'ukuntu dukorana n'ababyeyi dufite amatsinda y'ababyeyi ubwo rero iyo ababyeyi muri ya matsinda bagenda bashaka amakuru muri ya midugudu batuyemo muri ya masibo eh, ku- no mu tugari ku buryo hari n'umubyeyi ushobora kumenya amakuru ko hari umwana uhishwe ahantu ariko banajyayo gusura bene urugo ntibamamwereke ariko tugize nk'amahirwe tukabimenya tujyaho tugiye gusura um- tukamuzana mu itsinda umubyeyi noneho nawe akumva akakubwira icyifuzo cye kuko aba ahahurije n'abandi bahuje ibibazo hari ukubwira iti njyewe nshaka ko umwana wanjye aba mu kigo njyewe nshaka ko umwana wanjye yiga ataha njyewe nshaka ko umwana wanjye mwitaho gusa mukajya mumusura kuko nta kindi mwamumarira ubwo tukareba ibyo byose tukabikora ariko iyo tumenye nk'amakuru cyangwa nanjye ubwanjye nkunda no kugenda tukabona umwana ufite ubumuga usibye n'ubwo mu mutwe wenyine n'abandi bafite ubumuga tukababona ku muhanda mu by'ukuri tugerageza kubegera iyo dushoboye kugirana nawe kominikasiyo tukamenya iwabo noneho tugashaka ukuntu twagera iwabo cyangwa se tugashaka umuyobozi w'aho ngaho iwabo tumaze kumenya aho aturuka tukavugana nawe kugira ngo wa mwana nawe yegere abandi yajya mu kigo cyangwa se yasubira mu muryango bakamwitaho batamwirije ku muhanda kuko bagira na violence tomasi abana Ba- bafite ubumuga bwo mu mutwe bo Bagira urugomo.
barahohoterwa kurusha n'abandi Eh, bagira urugomo violence bivuga urugomo
Eh, baba- bakorerwa urugomo Eh, bakorerwa urugomo Ah.
bo bakorerwa urugomo rudasanzwe bakitwaza uti nono nta naravuga uwamuhohoteye nimba yamukoresheje imibonano mpuzabitsina nimba se yamukubise ntashobora kubivuga kubera ko we aba afite ikibazo nyine cyo kwisobanura Mm.
kimwe n'abandi bose n'abatavuga nabo bajya bahura n'ibyo bibazo ariko umwana uwo ari we wese tudashingiye kuri ba bandi bafite ubumuga bwo mu mutwe gusa iyo tubonye umuntu ufite ubumuga ari mu muhanda yaba ari umwana cyangwa urubyiruko tugerageza gukurikirana ndetse na leta yabishyizemo umwete ku buryo bashaka umuryango we yo budahari bashaka aho bamushyira kugira ngo abe agiye mu kigo noneho bashakishe umuryango nyuma ariko ye kugumya kwandagara Mm.
Ah, gusa bigenda binanirana buhoro buhoro ariko leta iba yabihagurukiye kandi na- yabifatiyemo ingamba ku bantu bakuru niho bigorana Eh, ugasanga we yumva ashaka kujya mu muhanda gusaba kubera ko niho aracyura menshi kurusha uko arajya mu ishuri aha.
Eh, ariko ku bana baragerageza aho bitari iby'aba ni ahantu hatari hagera ibyo bigo ariko buhoro buhoro nzi ko bizagenda bi- bishira Yeah.
Mm.
makuta antoinette wo muri Karame.
ineza kabaya dukomereze kuri samusoni samusoni kazanwe n'imana samusoni we urakomeye
ese ndakomeye tomasi kamirinzi tuguhaye ikaze ku ijwi rya amerika
asha mesi kabisa nanjye nari nkumbuye kuyaga nawe burya ndabukunda cyane tomasi kamirinzi nubwo tabizi ndagushimiye cyane ariko rero uri mu rusaku
eh eh, aho hantu ndumva hameze nk'ahari radiyo ivuga cyane mm.
ubu ngubu byagabanutse uherereye he rero samusoni
ni ngahe bujumbura ye nuko nuko gusha ku ngingo
ku ngingo- ku ngingo nagira ntera intege uwo mu uwo mu uwo muntu nyine Umutegarugori.
afasha abo bantu ye
kabisa icyo gikorwa ariko arakora ni igikorwa cyiza cyane Mhm.
nakomeze kweri abafasha kuko n'abarwayi bo mu mutwe kweri nabo nyine icyo kibazo bisanze bakivukanye nabo nyine barafite agahinda karekare
yego
natwe hano i bujumbura nuko tuta- nuko ntazi icyo kigo kiri kweri mbonye nk'uwo muntu nubamenyesheje nkababwira nkamushikanayo bakaba ko bumufasha
yego
Eh, nuko nuko nuko nuko urakoze samuso Eh, none tomasi kamirini karame
kabisa je wantu uranezera ku makuru dushikiriza ku ijwi rya amerika nubwo tutakiyumva ngaho i bujumbura ndagushimiye cyane ubwo ngubwo reka nze kubwira abo dukorana baze kugushyira mu- muri gurupe ya watsapu uzajya ubona amakuru
kuri ya watsapu runo mwanya ndiko ndakoresha facebook bwabo byose muze kuwushyiramo ndabakunda cyane ndabakurikirana cyane ku biganiro byanyu ndagukunda nanjye rwose ni ukurakoze cyane
ubwo ari bishoboka mwungiza umumenyesha amakuru nanjye nkaza ndabashikiriza amakuru nko kwanyu yego rwose jya uyaduha tuzajya tuyakira urakoze reka twoye kwiharira ijambo kubera ko umwanya ni uw'umutumirwa urakoze cyane
murakoze namwe ndiko ndabatega amatwi mpaka iki kiganiro giheze ye ijwi rya amerika tubanze duhamagare na rafiki noneho makuta ababwire rimwe ababwire samusoni rimwe na rafiki rimwe rafiki we
yego yego urakomeye
ndakomeye cyane vuba wowe uherereye he rafiki
ndi burundi mu kirundo ku ntega santere desani
mu kirundo ho mwumva ijwi rya amerika
neza cyane rwose nuko nuko gusha ku ngingo nawe rero
ashya gusa nari mu kazi kenshi sinashoboye kucyumviriza gusa
ariko wari wabonye sa- Unyihanganye.
wari wabonye insanganyamatsiko kuri kuri facebook
yego ni nayo nyi gu- y- y'ukuntu nyine abana ngo babayeho nabi bashaka ku- baba bashaka kubazamura kubageraho aho bariho nk'ise- aho bariho nk'ishyirahamwe rigira ngo rishaka kubagira nyine
rigira rishaka kubagira urwo ni ururimi nuko nuko rafiki urakoze
Eh, gusa ye
ubufatana nyine ndabisabira eh ndaja kujya muri iyo gurupe ya nyine ya watsapu ye ndabibwira ababishinzwe baze kuyigushyiramo nawe uzajya uronka amakuru kuri whatsapp
eh ye urakoze cyane
yego murakoze murakoze ye makuta noneho rero samusoni yego samusoni wari wamwumvise ngo ntabwo azi aho mukorera
Ah, ndashaka kugira ngo mumenyeshe ko dukorera mu gihugu cy'u rwanda ni mu karere ka ngororero intara y'uburengerazuba ni umurenge wa kabaya turi hafi y'ibitaro bya kabaya ariko nashaka nanjye kumubwirira ikintu kimwe Ah, aho kugira ngo akure umwana i burundi
yego amuzanye mu rwanda Mm.
hariya naho hajyaho ishyirahamwe ry'abana cyangwa ry'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bwo mu mutwe nabo bagakora nk'ibyo dukora ubwo tukayatunganirana ku bitekerezo tukabaha ubumenyi dufite bukeya tukabahuza n'abandi nabo babafasha kugira ngo babunganire kuko ndatekereza buri gihugu kigiramo lepisikiyatire bariya abantu bize ibijyanye n'ibibazo byo n'imikurire mu y'abana mutwe Eh.
byaba byiza binafasha abantu cyane murakoze
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri telefone dufite innocent innocent we
karame karame kamirindi karame rwose nawe urakomeye niko urakomeye
yego ndaho ndashima imana rwose nda niwe witwa ntezimana
eh nitwa ntezimana inosa waherereyeho innocent
mperereye i kigali mu rwanda ariko mvuka mu karere ka ngororero mu murenge wa hindiro
ubwo ngubwo makuta nawe arahazi
Eh, arahazi cyane ahubwo mbere na mbere ndamanza mushimire yego kuri iriya gahunda bashyizeho yo kwita ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe ese innocent kuko iki kigo Karame.
ineza wari usanzwe ukizi
ya icyo kigo ndakizi cyane kuko ni iwacu ni- niho turemera isoko niho twivuriza ni hari ibitaro bikuru mbese ni iwacu turaturanye ubundi kabaya na hindiro turegeranye cyane nuko nuko komeza
Eh, noneho nkakomeza kumushimira rwose yafashije abana benshi cyane nkurikije amakuru nagiye mpa- mpa- mu- mukuraho nzi ko yafashije abana benshi cyane bo muri kariya gace ka kabaya ndetse na hindiro hari abana bari baragiye mu bwigunge cyane cyane bo mu mihanda ariko nka mwisabira haracyari ikibazo cy'abana bakizerera nk'uko nko- muri ubwo buryo abo mu mihanda wenda hari n'abo ba- ba- hari n'ababyeyi bagifite abana bakingirana mu nzu bitewe n'imyumvire yo kumva ngo afite umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ntashobora kujya aho abandi bari nkamubaza icyo kibazo cye niba wenda hari icyo bazagikoraho wenda bitewe n'ubushobozi bafite inose reka kuko- nguce mu ijambo nkwibarize uvuze ko kandi urabihamya ko hari ababyeyi Yego.
baki- bagicengirana abana bameze gutyo hari abuze aho ngaho muri ako karere k'iwanyu
Thomas reka nkubwire eh akarere buriya hari wenda Antoinette arahazi azi iki- icyaro ukuntu kingana cyo mu karere ka ngororero hano kuri iyi radiyo Uzajya- ntuvuge amazina ntuvuge amazina reka tuyatsinde ahubwo nimba ubazi Oya, nimba ubazi reka nawe nimero yawe nze kuyiha antoinette hanyuma muzavugane umurangire mu ibanga
yego rwose barahari cyane kuko ngororero ni nini kandi n'icyaro ni kirekire abenshi batuzwa n'ubuhinzi hari n'igihe baba batazi n'ibyo wenda twe tubivugira kuri radiyo ariko harimo abatazi ngo wenda biherereye hehe wenda bitewe no kubura ubuvuzi eh ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane ariko ndabashimira aho bageze ubu ngubu rwose bageze ku ntera ishimishije bashimira ndetse ko bakomeje kubitaho cyane ye tiyeri eh, nanjye ngo tiyeri Mb- mbabarira inosa urakoze
murakoze cyane ndabashimiye ye ubwo bwo mvuze nari ndimo ntekereza ukuntu nyine uzagira i- i- uzagira uruhare rukomeye mu gukemura ibyo bibazo nanjye rero nzajya nkuyihamagarira nkubaze niba ntabwo nzajya nguhamagarira kuri radiyo ariko nzajya nkuyihamagarira Mhm.
nkubaze nimba koko warabikoze
yego murakoze cyane rwose nanjye niteguye kubikora ndagushimiye inosa komera
yego namwe mukomere Nuko noneho rero kuri iri jwi rya amerika twe- duhamagare na david maze ibyo inosa yavuze n'ibyo david agiye kuvuga antoinette aze kugira icyo abivugaho icyarimwe Tu- ndabona dushobora ahubwo tuba turi no kwanzura dusoza iki kiganiro kubera ko ndabona iminota irimo ishira david we
karame karame amakuru yawe
amakuru yanjye ni meza kamindi uherereye he david
eh niba ngira n'umukozi w'ijyambika david hano ngororero nanjye niwo mirereye nawe uri ngororero
eh ni ngororero centre mu mujyi nyine yego Eh, eh, hanyuma reka nihutise iminota yagiye yego Ya, mbere na mbere abanza nshimire umutumirwa eh, nshimire kuri iyo ntambwe nziza yatangije cyangwa se yateye Eh, ariko ndamugira mubwire ko eh, aracyafite urugendo rurerure wamufasha iki se aracyafite uru- wamufasha iki Eh, ko mu wumva ari rugendo ibibazo afite, by'iwanyu eh, uburyo umuntu yamufashamo ahubwo aduha aderese niba ari nimero ya telefone wenda ya mobayiro mani yaduhereza Eh, umuntu nta ya- yego nta bushobozi bwinshi umuntu aba yakagira bitewe n'uko Yego.
ntaba akiyubaka ariko eh, yego dukeya turagwira yego kubera ko ntabwo nibuka uwavuze ati nimba ari rugamba ati nk'umunyarwanda Eh, atanze eh.
ijana ijana ijana byafasha benshi cyane kuko abanyarwanda ni miliyoni cumi Byafasha.
n'ebyiri ubwo ngubwo ariko Eh.
tuvuze abakuze gusa bagatanga ijana ijana tuvuge ko ari nka miliyoni Yego.
esheshatu yaba ari amafaranga Mm.
menshi
yaba ari menshi ariko eh, nkeka ko ikibazo cy'abantu bafite ubumuga n'ubusanzwe leta yacu y'u rwanda yaragihagurukiye Eh, kuko usanga no mu matorero cyangwa se amadini atandukanye tuba tugiye tubarizwamo hari uburyo abo bantu tugira igihe tubagenera cyo kubafasha Eh, ahubwo ngera nagize akabazo kereka haba hari undi muntu wakabajije eh, bari umugani mu kinyarwanda tugira uvuga ngo yijya kurishera ku rugo mhm.
Eh, nagira mubaze muri aka karere kacu ka ngororero yaba amaze nko kwakira aba- abana bangana iki ese uko yitegereje mu karere kacu icyo kibazo gihagaze gute hanyuma icyo nsorezaho eh, hano mu murenge mpuyemo wa ngororero eh, hari imiryango myinshi ifite eh, abana bafite ibyo bibazo wenda uretse n'abafite uburwayi bwo mu mutwe ariko abenshi baba baravutse wenda bafite ibibazo by'ingingo Eh, kandi ugasanga iyo miryango kuvuza abo bana ntibiboroheye ugasanga birakomeye noneho ugasanga ntibabitaho hari ababakingirana mu nzu ugasanga bishwe n'icyo twita amaga ugasanga mbese muri sosiyete abo bana nta gaciro bahabwa david ese eh, eh, ahubwo aho ngaho nawe mpagufatiye usibye ko nawe nimero yawe nza kuyi- kuyiha antoinette na, na, na antoinette nkamuha iyawe mbese mwamwemereye ndabona mushaka kumutera inkunga ariko rero icyo nashaka kuvuga nk'abo ngabo bafite ibibazo by'ingingo aho kugira ngo babakingirane niba ubazi wababwira kandi nta bushobozi bafite buretse buretse buretse nkugira inama buretse nkugira inama kandi nabo nyibagira ndahamya yuko abo ngabo bafite ibibazo by'ingingo bashobora kujya gatagara ntabwo gatagara ibasaba amafaranga urabyumva ariko buriya reka reka nkubwire kamirindi mu by'ukuri buriya hano mu cyaro ukurikije imibare yaho iba ihari hari umuntu uba wibereye muri icyo cyaro akumva ko kujya igatagara ari umuntu wizeye ugomba kujyayo cyangwa se ufite ubundi bushobozi david wowe nanjye icyo tumaze buretse twumvikane icyo tumaze ni ukujijura bene abo bantu tukabagira inama noneho rero nawe ndabikwisabiye aho kugira ngo mbese mu magambo make reka dufatanye iyo myumvire ihinduke ni ukuvuga nawe ufite urwo ruhare ukagenda ukabimubwira ugafatanya na ba tuwanete abangaba ugafatanya n'abayobozi b'ibanze uwo muntu mukamubwira agahagurukana umwana akamujyana igatagara ibyo biragoye
ntabwo bigoye ni uko rero noneho ndabikwisabiye rero uzabikore ni ikintu gisaba igihe kirekire ndabyemera ariko gira aho utangirira tuzakomeza dushyiremo imbaraga hari ubwira akakumva nabi cyangwa akaba yakubwira ati nawe mufata umujyane gusa nyine kwigisha ni uguhozaho kandi mpamya yuko uko imyaka igenda ishimba igataha ikibazo cy'abantu bafite ubumuga kigenda cyumvikana kandi mbona hari imbaraga zashyizwemo david ndagushimiye cyane ubwo nawe uzaganira na antoinette mu muhezo reka antoinette tumusubize ijambo yanzure kubera ko dore twamwambuye iminota ye asigaranye iminota umwe n'igice mbese antoinette dusoreze ikiganiro mu magambo make
murakoze cyane kuri aba bose batanze ibitekerezo mu by'ukuri byari byiza cyane ni uko muratwongeraho iminota nk'itanu oya ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka gahunda ni gahunda ya radiyo
yego duhereye kuri iyi nosa yabajije iti se abana bakiri mu muhanda abana bagihishwa mu by'ukuri turabizi bwana tomasi dufite umubare munini w'abana baba bashaka kujya mu burezi bwihariye bafite ubumuga bwo mu mutwe ariko bitewe n'ubushobozi buke dufite aho gukorera uburyo bwo kubavana mu miryango yabo tubazana ku kigo uburyo bwo kubacyura uburyo bwo kujya kubavuza n'imiterere ya ngororero uko imeze natwe biratugora bituma dufata umubare mukeya nawo tukawukora mu buryo bwacu mu bushobozi bwacu dufite ubwo rero icyo kibazo turakizi haramutse tubonye uwo kudufasha muri taransiporo z'abana twagikemura tubonye imodoka kujya idepurasa abana tubonye uburyo twajya tuvuza abana twagikemura ariko tugafata abafite ubumuga bwo mu mutwe naho abafite ubundi bumuga ntabwo twebwe twabafata kuko hari ibindi bigo nabyo bibitaho reka antoinette radiyo icyo iba imaze ni ugufasha abantu no kubigisha no kubahugura n'ibiki byose reka mfate icyemezo ku giti cyanjye mpamagarira abantu nk'uko ab'ingororero bahamagaye ari benshi mpamagarira abantu bumva ijwi rya amerika muri aka kanya baturuka muri ngororero cyangwa se abanyarwanda bose n'abandi babishoboye bazabaha imodokari izabafasha kujya mutwara abo bana ndabibisabiye ku giti cyanjye ntabwo ari mu izina ry'ijwi rya amerika ntabwo ari byo bantumye ni jyewe ubyisabiye ku giti cyanjye ariko radiyo ntikibereyeho gutanga ubutumwa maze rero antoinette reka duhinire ahangaha ariko ntashira ntabwo iminota itanu twashobora kuyongeraho ahubwo ni akagaruka nk'uko abavandimwe bacu b'u Burundi babivuga ndagushimiye cyane
natwe turabashimiye sinzi nimba twatanga nimero oya wishyira ku karubanda wishyira ku karubanda ndaza kubaha amanimero abangaba bazi gusabye yego murakoze cyane imana ibaho umugisha hamwe na ekipi yose mwarikoma ndagushimiye mu izina ryabo rwose kandi n'abatari hano turi kumwe ndaza kugutumikira inshuti z'ijwi rya amerika mwese uko mungana twaganiraga na makuta antoinette umuhuzabikorwa w'umuryango ineza kabaya wita ku bana n'urubyiruko bafite ubumuga bwo mu mutwe mwese mwese murakarama